my people what that shall never handle. Oh. hey olori naomi don finally scatter Ooni of Ife head so this one na payback time o oh, olori naomi a lot of people dey wonder say why dem no dey see olori naomi for social media again not knowing say olori naomi don go carry belle for another yoruba oba wey be say im name na hi guys welcome back to another all audience guys how you all doing if you are new here you are welcome and if you are returning subscriber god bless you as you always come back to watch my video my people today video na about olori naomi and oni of ife olori naomi na uh, olori naomi na im pack comot for oni of palace uh, eh, 2021 my people no be small thing o. Hmm. Olori Naomi park for Oni of Ife Palace. Now, after a park, we dey always they see Oni, uh, Olori Naomi picture for social media where Lumini the sew cloth for am, where she they wear the cloth, they show off. People call the talk say why she no they go back to her. Uh, uh, uh, this the pastor work where she dey do again She be now prophetess na she be May she go back to her preaching work she come they do all those models, something for social media now my people no picture again you know they post again except when it, she do her birthday nobody they see picture again say before oni of marry before oni of marry olori naomi say oba akerutan first son They do wetin They go out with olori naomi but because olori naomi gets open high, olori naomi decided to follow oni of and break down her heart come follow oni of go become Oni of Ife. Oni of Ife wife for palace my people so olori naomi no know say na so di matter go take go say eh, hey, him, she no go just stay for there at the end of the day Ooni of Ife go decided to marry many wife and eh, so olori naomi now come comot for the palace now olori naomi now come go back to the bobo because he don see say where she wan go take start again who be the next person so e come see say the bobo sef na still prince and again eh, the father na no ba na another yoruba oba for for akure there so right now as news spread go the first talk say olori naomi say olori naomi the king don don follow his son to go pay secretly uh, secret go pay bright price for olori naomi dem no do am for noise but now news come dey come say naomi don carry belle say naomi don get belle for This king son say e don get belle for this king son say right now naomi no fit dey post picture for social media again because naomi dey expect child a lot of people dey talk say ah this king wey be say he go follow im son go pay bright price of naomi whether he no be king for yoruba land whether he suppose to do like this whether this kind thing make sense this kind thing no go bring two eh, quarrel between two kings now the truth of it be say pipo wey dey tok naomi not be small picking. After naomi comot we know say naomi get home for body oh, That one dey one corner After naomi comot only of if they don't marry rich seven women and are still ones wey be say dem still line of o oh, wey we say they never even do marriage for them, where they never do marriage for dem never reach those one turn now if naomi come decided to talk okay the ex bobo wey be say dem don fair date pass he wan go back because after naomi leave that one too that one sef don get girlfriend too now so definitely if na one say okay the girlfriend he no like the girlfriend naomi come go back to him ex but say okay make dem settle down marry and dem settle down marry which crime dey inside which crime dey inside the person wey be say olori folashade wey oni of ife marry no be naomi friend for inside that palace many of them na naomi friend many even olori ronke na they, she dey do wọléwọ̀de with naomi and oni of ife still marry am so if oni of ife fit marry friend of naomi wey be folashade or even if they, that friend he and naomi dey inside the palace then they make friend together then they laugh together they discuss together and oni of ife marry am and on new people still dey friend am sef when naomi dey inside the palace so wetin go come be naomi own wey be say because say oni oife na king and the man wey be say the person wey wan marry him father na king so na the king na uh, naomi wan marry no be the king na naomi wan marry naomi wan marry the son so the son wey naomi come marry come get belle for so how e take affect oni ofife she no go move on oni ofife don already confirm say he and naomi no dey together and child wey dey between dem naomi no talk say onyoife no be the papa and onyoife no collect child for naomi hand right now many people dey talk say e don too quick e don too quick say because naomi dey look for money wey wan take dey buy lumini cloth wey wan take dey pay lumini today dey do photo shoot that is why naomi go marry this bobo wey go back to the bobo but people no understand say if e be say naomi fit say ah if he be say naomi fit say where im dey come from e better pass o oh. e better pass o oh. as me test palace e come see say ah the place wey im first dey where im go where im live, where im come go e no better reach where im for comot Now she go back to where she for comot so people dey feel say naomi go back to your preaching work naomi don first come outside that time don tell us say uh, she dey go school that is why she no she never dey into preaching lord she don preach for many many place but people no dey see her for social media but people say okay if you don preach for many place we no dey see her for social media the way you take dey do all those model wey we dey see her. let us still dey see the preaching too let us still dey see the preaching a lot of people dey talk say naomi just use that prophetess take enter palace just say marry oni of ife say na the mama na him push olori naomi many people talk say naomi know wetin she do before she enter that palace say because naomi know say she oh no be prophetess so she just carry enter the the palace after she comot for the palace why she no go back to her prophetess even she still dey go school on sunday she still dey go school on sunday why she no continue to dey preach dey go just the way she dey do before or she don test how life be without to be a prophet, without being a prophetess she come decided to choose say okay she no wan be prophetess again and you be prophetess before you marry oni of according to you and you go dey inside the palace dey do night virgin but now wey be say you don comot for the palace how come you no continue the prophetess work because people feel say without prophetess if she talk say she na prophetess oni of no go fit marry wife follow am that is naomi plan according to what they say from the palace say naomi no go eh, fit onyofe no go fit marry follow naomi onyofe go just dey friend for outside but e no go fit eh, marry follow naomi because naomi dey preach bible for onyofe and onyofe na traditional ruler so right now many of all those oloye dey talk say how you go stick with one woman for inside palace hmm. although na normal for person man to marry eh, one woman Now, choice Not be because say you be king you must marry three women no there are some king wey be say dem know wetin dem dey do it is a choice to marry many women Not be say because you be king you must marry five uh, five women if now one woman you get wey they give you peace why not why not stick with the woman but the truth of it be say as a king e get right to marry many women true true but the truth of it be say a lot of people talk say naomi they do these christian things They preach for preach for inside church uh, preach for inside palace so that Ooni of Ife no go fit marry for long. if she dey do all those church things wey she does say she be Christian and una remember the way on your Ife take dey go church that time wey we say she go see one do prayer night uh, Ooni of Ife go attend. at the end of the day make Ooni of Ife no for marry second wife but as the matter come they go many side chick wey line up for for palace door wey be say the onion ife only dey go out with them for back ah na those oloye dey talk say the one wey be say old oh, king go dey go out for secretly for back why you no just marry them, put them for palace you know say they be your wife instead of the eye dey chop but now me see say the women wey be say dem trust me onion ife marry wey onion ife wan marry many and this are ah, prophetess thing be like say e no dey work again these are preaching things of all those nine regime maybe you know they work for her again now she decided to talk to alex say what this kind uh, thing wey be say she expect not be she see for year. o oh, e be like say now another level na oni of ife dey for inside this palace the agreement not become be this one again oh, nine on oni of uh, olori naomi and her mama talk to themselves say if oni of ife fit marry like six women then Hey, what you come be uh, the mama role? No, no, say the mama self pack follow Olori Naomi go inside that palace, go to stay for inside the palace. Hmm? Before Ooni of fair, no fair complain anyway. Oni of Ife start to the complain when Oni of Ife start to the get different side chick wey dey stay for inside the palace. Then they dey talk say, ah ah, why Naomi mama go dey stay for inside the palace? So Oni of Ife now come the complain say Naomi come husband say no be she and her mama come husband say Naomi mama must go back to akure if she wan come dey greet her daughter make she dey come once in a while instead of just stick inside the palace and stay with her family but right now my people now me take am as offend and naomi come see say if onyofife marry many women there will no be space for her family and also as onyofife marry many women so all those are preaching things the way onyofife take dey follow am go preaching when she take dey do night virgin e go stop because the rest wife go dey give naomi back to back inside that palace my people because all those one wey be say dem dey dem beside you, they first they respect naomi immediately when we see dem sneak enter that palace what is there for you, naomi I taste see if e not be small my people my people not be small thing o oh. be me oh, i happy for the fact that naomi kukuma move on on her own the way naomi move on we know but naomi sef move on because of what wetin she expect Not being she see so right now the way she moved to go meet her ex bobo me i no see anything bad inside o i no see anything bad inside because oni of ife don marry many wife put for inside the palace naomi no go just fit dey keep her body after dem don separate dem don even separate dem no dey together again wetin go make naomi no go go back to whoever e wan go back as long as say the person wey go back to accept am and that person wey go back to no get wife for house e no get wife for house -huh. so maybe that one say as na me comot e get person with e dey friend and the person no come lead to marriage maybe he no see, see look him character say he not like her like naomi he come decide to talk say okay since wey naomi don't come back make she make him kuku marry naomi say because they don't understand each other so if they go back where naomi marry uh, eh, king son e no mean so because say na king son now the king go just talk say eh you don fit marry one of king for your land make his son no marry naomi how it e take the work like that all right my people as i come across this news now i thought say make i carry am come here to question share with una make una let me know Waiting on a thing for the comment section and if una never subscribe to my youtube channel make una subscribe so that una no go miss any latest this way i dey upload una bye bye i come una Wednesday. bye guys see you guys in my next video bye guys.